cy'ibitoki
murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yacu tuyahere mu burundi mu ntara ya makamba havugwa ikibazo cy'abanyururu barekuwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu ariko ubu abaturage bakaba babashinja ubujura baravuga ko bamwe bibisha intwaro abandi bagatobora amazu cyangwa bakiba ibitungwa abaturage barasaba ubutegetsi kurengera ibyabo ariko bakanashakira abarekuwe ibyo gukora kugira ngo bacike kuri ubwo bujura inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na desire hatungimana i kigali mu rwanda jewe umugabo wanje ataha ijo rero hariho n'igihe bamutegereye yagiye yumva intambi yo ngaha ntazibiwe n'ukuri n'ubu inkuvira abo uwo mukenyezi yidogera sabandi n'abanyororo baherutse kurekugwa araciye amezi abiri gusa bakaba bari baronkejwe ikigongwe cy'umukuru w'igihugu uwo mukenyezi akavuga ko bagisibije mu ntara ya makamba inyuma yo kuva mu gasho abanyagihugu bo mu ntara ya makamba mu bumanuko bw'igihugu baridogera cyane abo bantu bavuye mu munyororo ko kuva barekuwe bazanye ububegito bwinshi bufatiye ku gusahura ibitungwa kwiba babomoye amazu n'ibindi bajya bamaze gushanga mu banyagihugu ubu nibo bagisibike ubu ugize uramufata umusangana ibyuma ukamusangana amasupana ukamusangana amapfunguruzo seba ibibi bwose bwuzuye iwabo kandi kuva bashyize ngaha basuye kubura amahoro na twebwe ntibitworohereza kuba ntituruka no kuruhuka tuguma tubiruka ko tubiruka ko mugabo byamaze kuba ndasi abo basuma barekwa kuva ku mpimba bariko kurekurwa binjira mu mazu y'abantu bakaba bafise amafunguruzo y'amapasiparutu bakiba bakibisha izo mfunguruzo canke umuntu afise ibotike bakamena ivyo biremezwa na musitanteri wa komine makamba zuena irakiza aho amenyesha ko abo banyororo barekuwe bategera abantu bakabasahura utwabo mbere bagahakwa no kubaka ubuzima hariho abafashwe bivye moto bigira ko ari abakiriya batwaye ku mamoto bashika imbere bagafatira abamotari imbugita ku rukanu hariho vyagaragaye ko basubiye kwiba wanagomba hariho n'uwahora mu mpimba aho wanagomba vyashitse n'umuopeji yariko aramubaza bo yavuze ati nyarukanka nyarukanka ahubwo munsubize nyandikana nigoga ngende abanyagihugu bo mu ntara ya makamba basaba ko abantu boronswa ico bakora kugira ntibarya ivyo batabiriye akuya baratunga urutoke kandi inyamiramabi bakavuga ko iyo bafatanye itongo ivyo bisuma bamwe mu nyamiramabi baca babarekura mbere bakibaza ko bene kurekugwa baba batanze ibiturire ivyo bigashobora kubangamira umutekano w'abanyagihugu kuko barekuwe bagaruka kubasinzikariza ubuzima umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi OPC 1 Desire Nduwimana amenyesha ko mu gihe hari umupolisi yigenjeje nabi ntakurikiza akarangamutima k'igipolisi ko bomushengeza muri iki gipolisi cy'akarorero icya mbere turwanya ni igiturire nicyo gituma twasavye niwabona umuntu afashe igiturire tubarire mugabo ntagire uwubeshera kuko abapolisi n'abantu babeshejweho n'abenegihugu n'igihugu nicyo kibahemba none wogira uguhemba ugaca wongera akaba ari wica kugira rero izo ngorane zive mu nzira muri iyo ntara y'amakamba buramatari w'iyo ntara francoise ngo zirazana yarafashe icyo kibazo mu minwe akaba yaratanguye kugendera amakomine agize iyo ntara agahimiriza abatwari bo ku rwego rwo hasi uhereye kuri banza ucumi gusuzuma ahari abantu bashasha kugira hagize ikiba amatohozwa akorerwe kuri abo bose biketswe harimwo n'abo banyororo baherutse kurekugwa twabibutsa yuko igihe abo banyororo barekugwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yabatekereye impanuro abasaba kuba akarorero mu guteza imbere igihugu cyane cyane kuri mwebwe murekuwe mwagiriwe ikigongwe mugende muhe icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu atashye ari umuntu mubereke yuko uba ari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere ntimusubire mu cyaha ahubwo muba arimwe muhanura abariko biyumvira kuja mu vyaha mubabwire muti ntiharyoshe mube akarorero mu bikorwa mube akarorero mu gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi mwamenya ko abanyororo barekuwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bagera ku bihumbi bitatu bari bafungiwe mu busho butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi bagirizwa ibyaha bitandukanye ku nshuro ya mbere leta ya mozambique yagize ikivuga ku kibazo cy'umunyamakuru nta muhanga kasiyani umaze ibyumweru bigera kuri bitatu yaraburiwe irengero leta yatangaje ko igiye gukurikirana icyo kibazo ku murongo wa telefone imaputo muri mozambique ndabaza habiyaremye clofas ukuriye impunzi z'abanyarwanda ziri muri icyo gihugu urwego rwa leta rwabitangaje n'icyo rwabivuzeho minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya kino gihugu niyo yatangaje ko ikibazo cya kasiyani na muhanga bari kugikurikirana kandi ko bakimenye ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'iyo minisiteri bavuga ko icyo kibazo bakigejeje ku nzego z'igipolisi ziri gukurikirana kugira ngo zishobore gutanga ibisobanuro bihagije ku ibura n'irengero rya ntamuhanga kasiyani
ubwo kuvuga ko bakimenye bakaba bakigejeje ku nzego za polisi ni ukuvuga se ko icyo iryo tangazo ryari rishatse kuvuga ni iki iryo tangazo ntabwo ryemeza ko yaba akiri muri mozambique nta nubwo bemeza ko bazi aho ari bemeza ko gusa nta muhanga kasiyani yabaye muri mozambique ari impunzi yemewe n'amategeko yari ahari ku buryo bwemewe n'amategeko akaba yari afite ibyangombwa by'ubuhungiro bakaba rero nabo bazi ko bamaze kumenya ko yabuze bakaba barasabye inzego za gipolisi ko zikurikirana ibura rya samuhanga kasiyani bavuze ko badashobora gutanga ibisobanuro byinshi kugeza igihe iryo perezida ritararangira
none ubwo rero abo ngabo ariko bavuga bagiye kuvugana nabo ni ba bandi bahakanye bavuga yuko nabo batazi aho aherereye ntawe bafite ntabwo nabivuga gutyo kubera ko igipolisi cya hano kirimo amashami atandukanye ishami rero bashinzwe gushakisha gushakisha irengero cyangwa gushaka ibisobanuro ku ibura rya namuhanga kasiyani ntabwo ari byo ryahakanye ko yabuze ubwo rero ndumva kugeza ubu ngubu twakomeza natwe tugatekereza nyine natwe turategereje n'amatsiko menshi kugira ngo twumve imyanzuro izava muri iryo perereza wowe uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri aho ngaho muri mozambique ugiye gukurikizaho iki urabyitwara muto
njye ndavuga nti nkatwe nk'impunzi twashimira kuko noneho twari twandikiye leta tuyisaba ko yadufasha kugira ngo itange ibisobanuro ishaka ukuntu yakurikirana ibura rya ntamuhanga ubwo noneho leta yumvishe ugutakamba kwacu ikaba igiye gushakisha ndakeka ko hari inzira nyinshi bizanyuramo kandi njye ndemeza ko iperereza bagiye gutangira gukora rizatwereka neza aho ntamuhanga yaburiye cyangwa se aho aherereye kuko ibinyamakuru bya hano byabyanditseho cyane natwe tuvuga ko hari abantu batubwiye ukuntu yafashwe ibyo bimenyetso twarabitanze cyangwa twarabivuze ndakeka ko bazajya kureba abo bantu batakambye bahuruje bavuga ifatwa rya ntamuhanga bazareba ibinyamakuru bibabwira aho byagiye bivana ibyo byagiye bitangaza rero nkaba mfite icyizere ko iryo perereza rizavamo ikintu gishimishije n'irikorwa neza bwana habiyaremye ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ejo ejo ejo ejo ejo ejo
nongeye kubaha ikaze kandi mbasuhuza ngo nashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu efemu ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo feko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na roje nigena mizero kirisipe akaba ari ku buhanga bw'ibyuma njye mugiye ku bana mbagezaho iki kiganiro nitwa ishimwe honore yavutse usanga afite umuryango ugizwe n'ababyeyi abavandimwe be cyangwa abavandimwe b'ababyeyi be ndetse n'abandi bantu bafitanye isano bituma bose hamwe bitwa umuryango bijya bibaho mu muryango ko havuka intonganya hagati y'ingimbi cyangwa se abangavu n'ababyeyi kubera kutumvikana ku byemezo byafashwe ahanini ugasanga hari aho biterwa n'uko hari abana baba bashaka kwigenga mu gihe hari ababyeyi nabo usanga batamenya ko abana babo bageze mu kigero cyo kuba bakwifatira ibyemezo bimwe na bimwe nshuti bakunze b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku makimbirane hagati y'abana abangavu n'ingimbi bari hagati y'imyaka cumi n'umunani kugeza kuri makumyabiri n'itanu n'ababyeyi mu gufata ibyemezo reka iki kiganiro tugitangirire ku bitekerezo by'urubyiruko twaganiriye ababyeyi babyara abana bakabatoza umuco n'ikinyabupfura bakura bamaze kubabonera ibisabwa nk'ababyeyi bagategereza ko bazagira imiryango yabo ese kuba hari ababyeyi bakanira abana babo bikwiye kuba isoko y'amakimbirane mu muryango tubyumve mu nkuru twateguriwe na david hitimana irulindo
nyine waba uburenganzira bwawe wabwishe icyo cyo cya mbere urumva kujya aho ugeze birakugora cyane kuko niba watukaniye ukajya hanze ukaba ibintu byose uko byifashe kubera ko ubuzima bwawe birakorohera nk'uko wajya hanze ukabona ahandi barakora ukabona ahandi ubona mu rugo yicaye akavuga ati nugenda nicaye mu rugo mari hajya hanyura kuri ako kazi kose niba utiga nyine nta kintu ukora kindi bigira ingaruka zo kudatekereza neza kubera kuba utaganira n'abandi bana nyine kubera uba uvuga ati ababyeyi ngiye bya- byagaragara nabi ikindi bituma uhora ufite ubwoba kuko ntiwajya kuganira n'abandi kuko uvuga ati iwacu noneho bamerera nabi ikindi nta n'iterambere kuko uho- uhora nyine ugen- ugendera ku byo ababyeyi bakubwiye ntubone umwanya wo kuba wakwitekerezaho kuko icyo utekereje cyose uhita uvuga ati ababyeyi noneho banyica Eh, ingaruka zihari kuba ni ukuvuga ngo ngewe ku bwanjye kuba wabyibwira umubyeyi kuba nabwira umubyeyi wanjye ngo ngewe kubera ko afi- dufite abana ba- ba- tuvukana nyine avuga ati ni batanu ngewe ndi uwa mbere siko noneho kuba yambwira ngo ngume ahangaha ndimubwira ati nshaka inkweto ya veni kambwira ati ni umufuka w'umuceri uri kugenda ukandagira mu nzira akanga kuyigura kumva ntabwo yakagoye ku- gutuma nguma aho ngaho musinge gushaka nanjye ndi ukuntu nakwiteza imbere wenda n'ingaruka za mbere ni abantu akenshi iyo ugiye kuvuga ko ugiye kuva mu rugo ntabwo abantu baba muziranya benshi n'abantu ndetse baranagusuzugura henshi iyo uri mu rugo cyane iyo bagukaniye nk'uko nguko ugomba kubabwira uburyo atari byiza kandi nanone nanone nk'umuntu ufite nk'abana batanu ntabwo nk'uko uba uri nk'umuntu w'umusore ukiri mu rugo iwanyu ntabwo ari byiza ahubwo kugira ngo uborohereze na ba bandi basigaye babashe- babashe kuzamuka ku ruhande rwanjye ntabwo byatuma bafata ibyemezo bikwiye kuko burya iyo umubyeyi akuretse nanone ushobora kujya mu bigare bibi bikaba byatuma nyine ufata imyanzuro itari yo akenshi na kenshi ntabwo biba bikwiye kubera ko uyu igitsina cy'umubyeyi n'umuntu uri piyorite wigenga ntabwo biba bikwiye icyiza ni uko imu- imu- ibyemezo wafata uri wenyine ntabwo ari ibyemezo ufata mm, uri kumwe nabyo kuko ababyeyi bashobora kuvuga ati ntabwo ari byiza byorera ariko iyo wabifashe uri wenyine ariko ubona uhita ubikora direct nka buriya ababyeyi iyo bakuyobora kenshi iyo uyobye barakugarura bakakubwira ati "Abi- izo nzira uri gucamo ntago zikwiye ariko iyo wigenga ntawakuvuga nyine ibyo wakora byose ntawe uba kwitayeho ntawe uba kureba wakora ibibi cyangwa ibyiza nyine uba wigenga Eh, ntabwo wafata ibyemezo bikwiye iyo ikintu cya mbere ni u- ase- akabarane kaboneke ni nyina w'umuntu areka buriya icyaba cyiza ni uko umuntu yajya yumvira ababyeyi akumva inama zi- zabo
barakoze cyane aba bangavu n'ingimbi badusangije ibitekerezo byabo muri studio ndi kumwe na christelle wikeza abamuhaye ikaze ngo atugezeho ibitekerezo bimaze kumugeraho abakunzi bacu batiki christelle
ndabasuje namwe mukomeje kudukurikira mu kiganiro ejo ngiye kubagezaho ubutumwa bumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko ya none ivuga ku makimbirane y'abashakanye mu muryango aganisha ku rupfu aho twibazaga tuti se mubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire reka duhere kuri ndacyayisenga john uherereye mu karere ka rwamagana aho yagize ati hakorwa ubukangurambaga mu miryango bakabigisha kwirinda amakimbirane aganisha ku ihohoterwa hagati yabo naho fred aravuga ko hakorwa ubukangurambaga buhoraho kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akagari kambanda uherereye mu karere ka karongi ati turabakunda cyane mu kiganiro ejo naho gasasira theogene uherereye i kanombe yagize ati igitera ubwicanyi mu miryango ni ukubura urukundo hagati yabo ati icyakorwa rero ni uko imiryango yajya igerageza kuganira byaba na ngombwa bakibukiranya icyabahuje umuryango uba ufite amateka rero umwe muri bo abonye mugenzi we yarahindutse ni ukumwegera bakaganira nawe niyo kwizerwa jean uri i kigali ati icyakorwa mu kurwanya amakimbirane aganisha ku rupfu ni uko ibitangazamakuru bya leta n'ibyigenga bikwiye gucishaho inyigisho n'amakinamico aganishe kubaka ubumwe bw'umuryango ndetse hagakomezwa no kwifashishwa inama zibera ku midugudu n'utugari dukomeza uzambaza imana samusoni uherereye mu karere ka nyarugenge ati icyakorwa ni uko abashakanye bakwiga kubana neza mu mahoro ubu ni bwo butumwa maze kwakira kuri iyi nsanganyamatsiko ariko namwe mukomeje kudukurikira ibitekerezo byanyu bihawe ikaze mugenzi wanjye yasubirana ijambo urakoze christela namwe muduteze amatwi mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwirinda amakimbirane hagati y'ababyeyi n'ingimbi n'abangavu
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
amakimbirane mu muryango akenshi akunze kuba ashingiye ku mutungo uburere hagati y'abana n'ababyeyi ndetse n'ayandi aba ashingiye ku mateka umuntu yagiye anyuramo hamwe no kutaganira ku bashakanye n'ibindi byiyongeramo nk'ubukene kutumvikana hagati y'abangavu n'ingimbi ni bimwe mu biri guteza amakimbirane bishingiye ku gufata ibyemezo urugero nayo inkamiye rachel ufite imyaka cumi n'umunani wo mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda ubayeho nabi nyuma yo kwirukanwa na nyina umubyara mu rugo mugenzi wacu noel imana ishimwe yasuye umwangavu aganira n'umubyeyi we ndetse n'abaturanyi
ndarenganwa cyane ku buryo nageze n'aho kuregera abayobozi aho uyu mukobwa w'imyaka cumi n'umunani hagiye kumara ukwezi yibana ni mu isantere ya ryabega mu murenge wa musaza mu karere ka kirehe aba mu nzu nto iri ku ruhande y'umuryango umwe isobekeranyijemo ibikarito mu rugi aho akabaye hajyaho ibirahuri muri make uyu mukobwa harasobanura icyatumye atandukana n'umubyeyi we agatangira ubuzima arimo ubu avuga ko bumugoye tumaze umwaka umwe tubana umugabo we yarapfuye nyine nanjye sa- arantoteza mu buryo bushoboka nyine uku kubona ko mbayeho ni uku nshimishakira ibyo guteka ibintu byose ndabyikana n'imyambaro byose nkishakira Oya, ntabwo ari ubuzima bworoshye burankomeranye aho agiye mba nicaye ku mutima wanjye nkumva ndaturutse nkanarira ndikodeshereza ayinkamiye wanagarukiye mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ntabashe gukomeza kubera intonganya zo mu muryango ngo yifuza impinduka mu buzima bwe umuntu wese yakumva kino kiganiro rero ndasaba yuko ya- mwafasha mukandwanaho nka- nanjye nkaba- nkabaho kimwe n'abandi bana se ko nanjye kwi- gukodesha mba mba mfite imyaka cumi n'umunani ntarazi naragira n'urugo rwanjye ubu nki- ni- nkime- nimenyera buri kimwe cyose nkamenya ko umunyu uhari ubwo se nyine ni ibibazo kuri njyewe iki kibazo cyo kutumvikana n'umubyeyi we kandi ayinkamiye ngo yakimenyesheje ubuyobozi bumwegereye mu rwego rw'isibo n'umudugudu aho uyu mwangavu agiye kumara ukwezi yicumbikiye mu isantere ya ryabega ni nko muri metero mirongo itatu uvuye aho mama watuye aho mama watuye naho twagezeyo kakubwire pe naramubyaye amezi icyenda bamuhunga ariko uyu mwana maze mukawizeye ari we nyina umubyara agaragaza ko uyu mukobwa we ngo asa n'udashobotse uyu mwana nabamungiriye kugisha nk'abandi Mm.
ariko uzatunga umwana utajya gukora akirirwa hano Mm.
aryamye buri gihe wava gukora ugasanga ntiyanatetse ni- ntiyakubuye kandi ugiye mukawizeye nkava ku isuka ngasanga akarabya ikirenge yagiye navuga ngo ndi umunyamafuti yageze kunkubita ndi umubyeyi nzabaho nabi nzabaho Nta- wumva ntabwo nkwanga narakubyaye ariko icyo wankoreye nzarinda mpfa ntakibagiwe ntimushobora kwiyunga se ubwo dore reka nkubwize ubu. abantu bo mu mudugudu babigiyemo na- mutekana ara- byarabananiye urumva Mm.
njyewe pe ntawamundushije ubumwe naramwogeje amezi icyenda Mm.
ariko bitewe n'agahinda ntera sinzi sinzi rwose abaturanyi b'uyu muryango nabo hari icyo babivugaho icyakora bagahuriza ku kugaragaza ko icyaba cyiza ari ukwiyunga k'uyu mukobwa n'umubyeyi we ntabwo ari inzoga pe ariko natwe ntitwibaza ikimutera gukora iyo ngiyo dore nk'uyu mwana wamwirukanye aba mu igeto ariko twe yaratunaniye twe mu isibo yacu abamama b'iki gihe nabo barananiranye undi mama wawe yarakubyaye akugira ku gise cy'amezi imyaka amezi icyenda Ngo aha hari abantu ntabura akumarira.
noneho twebwe reka Sekuru akumarira iki?
reka tumwumve mama we umva tega amatwi mukaweze Agira uramufata igihe- nk'umwana wawe ahubwo ati nk'umwana w'ikirara
arakoze ari nkamiye rasheli namwe muduteze amatwi mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwirinda amakimbirane hagati y'ababyeyi n'ingimbi n'abangavu
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
madamu hawa usaba imana ni impuguke mu bijyanye n'ubumenyamuntu avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko hari ikigero umwana ageramo agashaka gutangira kwifatira ibyemezo kandi ko abana nabo bakwiye kugira uruhare mu bibakorerwa kuko nguko umwana akuze bigira uruhare runini ku hazaza he ibindi reka tubyumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu marie claire singizwe
madamu hawa ubundi ni ryari umwana akwiye gutangira guhabwa uburenganzira n'ababyeyi be kugira ngo atangire kwifatira ibyemezo Eh, ntago wavuga ngo ni imyaka iyi mu by'ukuri ifatitse ariko urebye ku bijyanye n'umuco ukareba n'imikurire y'umuntu byibuze mu myaka makumyabiri n'itanu uwo muntu aba ari umuntu ushobora kuganirizwa yahabwa n'ingero akabasha kuzumva ariko uri munsi aba akirimo kugenda ahabwa inama za buri kintu hato na hato mbivuga muri uru rwego umuco wacu nyarwanda hari ukuntu wafashe umwana ufata umwana ugasanga umubyeyi yamwifiteho aramuguyaguya muri hafi kubera ko ariko umuco uteye ariko uburere bwacu buteye ariko kuko umwana mu mikurire y'umwana hari uko yisanisha n'abo abona hari n'icyo azaba cyo nyuma kugira ngo abe umugabo w'ejo hazaza umugore w'ejo hazaza icyo gihe rero ntabwo azakomeza kuzajya asaba inama kuri ba bandi bamurera kuri ba bandi b'ababyeyi be ahubwo nyine agira igihe akabasha kuba yakwifatira nawe ibyemezo kuko nk'urugero eh, niba umubyeyi yashobora guhitamo kwambara ibitenge gukenyera umwana agahitamo kwambara akajipo kagufi cyangwa agakabutura ari umukobwa umusore akaba akambara ya pantaro icitaguritse deshire umubyeyi hari igihe ashobora kubibona ah, akabona ni ikibazo ariko si ikibazo kuko niho eh, isi bigeze ahubwo amufasha kugira ngo abyumve n'impamvu yabyo n'uburyo bwo kubimukuramo rero akabikora ku buryo bwiza hatabayeho guhangana Mm.
kuko birashoboka
Ah, nditsitsa ku bijyanye n'ingaruka kuko hari abana muganira akakubwira ati eyi iwacu barankanira niyo mpamvu nshobora kugenda nihisha nkakora ibingibi n'ibingibi ese ibyo bita gukanira bigira izihe ngaruka mu mikurire mu mitekerereze ndetse n'imikorere y'umwana ahanini biturutse ku babyeyi ingaruka zirahari icya mbere iyo wa mwana abasha kubyu- kumvira cyane cyane ntabwo abasha noneho kugera igihe cyo kwifatira ibyemezo n'iyo yaba yageze igihe cyo kuba yakubaka urugo agashaka kugira ngo guhitamo bimu- bi- bikorwe n'ababyeyi kandi nawe hari ibimurimo hari n'ibyo akunze hari n'ibyo ashaka Eh, hakaba n'izindi ngaruka ndetse n'urupfu n'urupfu navuga urupfu ndetse cyane kuko mu by'ukuri hari n'akana nahuye nayo y'umwana nyine wari atumvikana n'iwabo aravuga ati aho kugira ngo bajye bahura bangira gutya bantesha umutwe byiza ni uko nakwiyahura nabiva mu buzima icyo gihe urumva ni ingaruka mbi ikindi umwana hari igihe arambirwa ababyeyi noneho akabona ni abantu bamutoteza aho kugira ngo abone nk'abantu bamufasha mu mibereho hari n'igihe atorongera noneho tukavuga ngo yabaye ikirara ibyo byose ni ingaruka zishobora kuba muri cya kindi cy'u- cy'uwo bakaniye cyane agashaka kubivamo ku mbaraga cyangwa uwo bakaniye cyane akabijyamo cyane ku buryo atagira uruhare rwo kugira ngo ubwe abashe kwishakira ubwe uwaba we icyo nacyo ni ingaruka kuko ntago aba uwo ari we ahubwo aba we mu babyeyi be turi kugenda tugana ku musozo ariko ndagira ngo u- udufashe kumva iki kintu umubyeyi ah, n'umwana uduteze amatwi aka kanya akwiye kumenya iki ndahera ku mubyeyi wenda mbere yo guhera ku mwana umubyeyi agomba kumenya ko nubwo ari uwo umwana yabonye yabyaye amenya ko akura buriya hari icyo kintu ntabwo abantu ababyeyi benshi babibona hari n'igihe usanga n'iyo yashatse ajya mu rugo kumwigisha uko urugo agomba kurutwara icyo gihe rero ntabwo biba ari byo agomba kumenya ko umwana arakura akura mu gikuriro agakura mu mitekerereze agakura mu myanzuro agakura no mu bwenge icyo kintu umubyeyi yagihaye agaciro yabasha kugira ngo agendane na wa mwana babyumve kimwe ahubwo umwana nawe agomba kumva yuko ashobora kugira uruhare mu bintu bimufu- bimukorerwa ashobora kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo ariko akabasha kubisobanura akamenya ko uruhare rwe n'uruhare rw'umubyeyi bigomba kugira akamaro mu mikurire ye y'ubwenge y'igikuriro y'imitekerereze ndetse n'imibanire n'imibanire kuko hari igihe iyo utabasha ku iyo uta- bitabayeho neza n'imibanire yawe n'abandi bi- nayo iba ikibazo ndetse bikazakugiraho ingaruka nyuma ukuze cyangwa se ubonye n'akazi ugasanga kubana n'abantu no kubumva birakugora
inshuti bakunze b'ikiganiro ejo reka dufate aka kanya twumve indirimbo ya simfoni hamwe na yarine sano bise ide turagaruka dukomeza n'ikiganiro
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo amabanga sinayabika sinayatsinda nk'abanyarwanda yeah. Ah, wamaye urukundo rurandenga rugera ibubiko none ubu rurasendera ahubwo ndimo ndaca inzira ngo rutubera ipfundo mu rugendo niyo ndi mu nzozi ruranera
nyuma y'iyi ndirimbo turagarutse nakiriye christelle w'icyeza akaba agiye kutugezaho ubutumwa mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize christella umwanya n'uwawe
bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira tugeze muri ka kanya tubagezeho ubutumwa mwatugejejeho ku nsanganyamatsiko twaganireho ubushize yavugaga ku bakobwa basaba abasura umubano aho twibazaga tuti se mutekereza iki ku bakobwa baterera abahungu ivi babasaba umubano reka duhere ku butumwa bw'irambo na keni uherereye mu karere ka bugesera aho yagize ati umwari ubasha gutera ivi ni uwo gushimwa cyane hari benshi bagira isoni naho nyandwi emmanuel urindera ati ni igikorwa cy'ubutwari n'icyubahiro byerekana ko umukobwa ari siriyasi mu rukundo kuko iyo mukundana ntibiba bivuga ko uyu n'uyu ari we ufite inshingano zo gukora igikorwa runaka kuko byose bisaba ubwumvikane kubahana no kwitanga naho patrick we yagize ati umukobwa atinyutse akabwira umuhungu ko amushakaho urukundo nta kosa yaba akoze jean dodier wati umukobwa ntereye ivi ntabwo nabyanga ahubwo namushimira cyane dukomeza hakizimana eric werere mu karere ka kicukiro ati gutera ivi k'umukobwa si umuco nyarwanda dukomereze kuri mutono werere mu karere ka huye ati kuba umukobwa yaterera ivu umuhungu ntacyo bitwaye mu gihe bakundanye naho ndacyayisenga werariso werere mu karere ka huye nawe ati guterera ivi umusore ntibijyanye n'umuco nyarwanda hamwe n'indangagaciro z'umunyarwandakazi naho nkuru nziza felicien uri i kanombe ati n'abakobwa baterera abasore ivi ati kuko ni igikorwa cyiza cyane naho umudenge vianney ati icya mbere ni urukundo n'umukobwa yaterera ivi umusore ati urugero byambayeho mudamu tubana niwe wansabye urukundo kandi kugeza ubu tubanye neza binantera ishema dukomeza valentin nkwerere mu karere ka gatsibo ati ntabwo bikwiriye ko umukobwa aterera ivu umusore mukasindambi we uri igicumbi ati ntabwo bikwiriye si n'umuco nyarwanda kuko iyo umukobwa atereye ivu umusore aramusuzugura bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa bwa none mbuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
arakoze christella mboneyeho no kubashimira mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro byagarutse ku makimbirane y'abangavu n'ingimbi n'ababyeyi mukomeze mutwoherereze ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mukurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika gihagarariwe na nige na roje mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma nge mwabanye na nabagizeho iki kiganiro nitwa ishimwe honore mugire amahoro
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni fatu alimas karara